Hmm. my correct correct people. na wow olori tobi eh na really really e dey call somebody the best friend betrayer na who betray person na olori tobi na him betray dem na my people. dem say olori tobi best friend e don help kabiyesi secure the papers for the house shebi everybody know say dem say olori tobi carry house a whole big house like dat o Olori oloritobi carry am he wan go sell am for outside my people. hmm dem say caviarcy suppose not be people when he sharp those people when they come come buy the house because of say he put the house for cheap say the house is very very cheap Now those people when e come buy the house now they take call caviarcy Now they come take tell him caviarcy say see olori tobi na your wife be this say yes see he wants sell so so so house olori and the name wey e dey na kabiyesi name dey and she na come go change am and the problem be that one so my pipo welcome to bcgs tv if you never subscribe abeg make you kindly subscribe hit on the notification bell so that anytime we dey carry gist dey come una go dey see and for those wey they go they come god go bless you na dey talk about royal home Nigeria celebrities. Please kindly subscribe and share this video. Thank you. So my people, according to the gist when we dey hear, they say Olori Tobi best friend. When e be say, there's one time we dey hear rumors say Olori Tobi friend come palace. says Kabiyesi come assign the girl make e dey work for her, And Kabiyesi come see am for e office. You understand? Say that they do kiss you understand I led you, my people. so going to assign the girl now make the girl they work for her so that same girl my correct people, according to the gist when we they hear you understand They say na that same girl now as oloritobi come go kabezi office say that same girl is still meeting for there and na im come leak all dis thing come out my correct people. so they say that oloritobi friend best friend They say he con do everything possible to reconcile with Toby philip He con send message beg and wait, wait, say make e forgive her. say now devil now he make her go do wetin e do say not be her fault e say make e forgive her, oh, but because of say he get many many things when he go release to Toby philip and again make me not forget waiting wetin we I let you my people. say see. He stop oloritobi feeding allowance when he they give him before He can't stop him because of say the things when they say oloritobi philip do when it e not make sense my pipo wonder they say no go end o They say oloritobi best friend say he can't betray her He betray her to caviarcy say becos caviarcy can't suffer the into the girl come pet am He come the guy come open mouth He come begin to leak some kind things dey come out They say the things wey He leak come out eh say if our ear hear am eh our mouth no go close e go open my people hmm Don't be small thing so I said, i go hear the gist eh i say no Don't be only me now. him go keep the gist too. Oh. say me i go flow this gist make the gist come out make it dey flow for everywhere na im make me suffer bring dis gist come for una so say make una come still hear am for those one wey never hear am before make una come tap inside the gist wella Now know me now know me my people, like say that oloritobi friend dem eh, say she come dey jealous oloritobi well well say the only friend and she never marry o dem say na she come think am say ah dis one na opportunity wen e come so wen i go grab na she take grab di opportunity ole ha come begin go palace you know say oloritobi no dey stay palace e dey stay for lagos for ikoyi mansion na im get and na dat same house we hear say oloritobi bin wan sell ole god know why dem say becos alejo oh my pipo say caviecy stop her fidi money because of those twins so my correct people, they say kabiyesi come invite that oloritobi friend come house so he can tell and so certain things say make him not worry He give am many things perfumes He give am women bags different kind of things before the girl fit open up you understand say make him not worry say everything I go give the girl because of say they say kabiyesi wan find out some things from di girl so my pipo dem say olori bestie e come plan with kabiyesi as e plan am finish with kabiyesi e come travel go meet tobi and make i no forget dem say last time wen she born na wen olori born na dis same lady na im dey send go her room for ileife palace go send am say make e go break this, go break that one na im dey go for am so at the end of the day na im still go plan unnecessary plan go plan am togeda wit caviarcy because of say he wan collect those eh, i think house paper comot for tobi hand so that tobi no go fit go sell those house out and na so na so the best friend take betray tobi He con come there you understand and the best friend get something to do with caviarcy o so my correct people, we con hear say dem say oni of ife e give the bestie something so as because oloritomi no first want am again so now e con pretend because he get something wey he wan do with When he plan with kabiyesi now he make am come go there as he come go meet kabiyesi now kabiyesi come give him five hundred thousand e come pretend o oh, that say five hundred thousand na e come go give Toby philip Toby philip come dey happy He say ah im friend im with her don settle again you understand Now he take shit hmm. you what know say na heavy bump Now he dey plan for him. so my people, they say "Oh, olori Toby, friend onion they come set eh, oloritobi up he can't deal with oloritobi for more than two weeks so he can't collect oloritobi paper house He can't go do one fake one He can't put for there so he can't come comot so he can't go back to ileife Can't go give am di original to KVC. so my pipo oloritobi dem say day. e go dey open there if e see those paper e go dey smile and say e still get house so you no know say na fake papers na he did there so my correct people, they say is he gonna tell olori tobi say he wan see Uh, eh, Toby gonna tell is he say he wan see am kabiyesi say no problem so if na before before kabiyesi no go agree make olori tobi come as olori eh, kabiyesi don't arrange her friend They say behold allege my people as olori tobi reach palace They say olori tobi come shock but wetin e wan see olori come see her best friend dey with caviarcy so he come shock for there say god now so life e be you wey my friend Now what did they do with caviarcy like this, my people.